Hii ni redio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Federica Nkurikije ingwara ya sida n'umugera witera irabandanya kuba ikibazo gikomeye giteye umutima uhagaze abajejwe amagara y'abantu bato bato cane cane mu Rwanda dutanga serivisi zo kwipimisha virusi itera sida ku buntu tugatanga imiti ku buntu tugakurikirana abantu mu buryo butandukanye kugira ngo turebe neza ko imiti bafata ibagirira akamaro
uyu ni madame sangwayire beata umuyobozi w'agateganyo agashami gashinzwe gukumira ubwandu busha bw'umugera utera sida mu rwanda inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igitigiri cy'abasirikare b'uburundi baguye mu gitero cyabereye muri komine mabayi mu ndwi ziheze bamaze gufubwa hamwe n'inkuru yerekeye igishushanyo mbonera gishasha c'umuji wa kigali turazigaruka ku kanya kari imbere ariko imbere yaho turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru tuyatangura kuri ku nkuru ivuga ko raporo nshasha ku gihugu ca sudani y'umumanuko ivuga ko ubushikiranganji bujejwe kwivuna amazi bwinjije mu gisirikare abagwanyi ibihumbi icumi bava mu bwoko bwa perezida salva kiir iyo raporo ivuga ko ivyo biteko bibiri n'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikomo iyo raporo yasohowe n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu bagenduza yubahirizwa ry'ibihano vyafatiwe igihugu ca sudani umumanuko ivuga kandi kwishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikomo mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani itariko rihutishwa riteye amakenga ayo masezerano afite umugambi wo kurangiza ingwano yamaze imyaka itanu igahitana ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi amajane iyo raporo ivuga ko leta ya sudani itigeze yubahiriza ayo masezerano ku vyerekeye umutekano hamwe n'izindi ngingo zitari nke ziri muri ayo masezerano muri iyi ndwi leta ya amerika yafashe ingingo yo guhamagaza ambasaderi wayo mu gihugu cya sudani y'umumanuko kugira ngo arenguke washington mu biganiro bijanye n'iryo shakarike ry'igihugu cya sudani y'umumanuko ryo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro leta zunze ubumwe za amerika ziriko zirasubiramwo imigenderanire yazo n'ico gihugu ayandi makuru havugwa hirya no hino tuyashikirizwa n'umugenzi wacu Jeffrey Mutagoma akaba agiye kutubwira cyane cyane ukuntu perezida Donald Trump yoba yaramenye hari ibibazo bivuga ko mbega perezida Donald Trump yoba yaramenye ko hari amakuru yatanzwe mu ibanga ku byerekeye igihugu cya Ukraine imbere y'uko atanga uburenganzira bwo guha imfashanyo ya gisirikare yarigenewe icyo gihugu nizo rero mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kudushikira ko turi ngaha muri studio urakoze frederic perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yamenye ko hari umuntu watanze amakuru mu ibanga ku mikoranire ye na ukraine mbere y'uko arekura hafi miliyoni magana ane z'amadolari y'amerika y'inkunga mu bya gisirikare yari yafatiriye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru the new york times iki kinyamakuru cyatangaje ko hari abantu babiri basobanukiwe neza iby'icyo kibazo cyemeza ko abanyamategeko bo muri perezidansi ya amerika babwiye trump iby'icyo kirego mu kwezi kwa munani ubwo bageragezaga kureba niba bakigeza ku nteko ishinga amategeko iryo sibaniro niryo ryavuyemo iby'ibanze bisuzumwa mu iperereza kuri icyo kibazo rikomeje mu nteko ishinga amategeko abadepite bakiriye ikirego mu kwezi kwa cyenda bahita babishyira ku mugaragaro kuva icyo gihe akanama gashinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko kayobowe n'abademokarate kamaze kumva ubuhamya mu ruhame no mu muhezo butangwa n'abadiplomate abigeze kuba muri iyo myanya n'abandi bakozi batandukanye iperereza ryabo risuzuma niba perezida trump yarafatiriye inkunga yari igenewe ukraine eh, agamije gushyira igitutu kuri perezida w'icyo gihugu vladimir zelensky kugira ngo akore iperereza kuri joe biden ushobora kuzaba umukandida bahanganye mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri akanama gashinzwe amategeko ejo kuwa kabiri katangaje ko kazafata umwanzuro tariki enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri niba kagomba kohereza ingingo zirebana n'ivanwa ku butegetsi ry'umukuru w'igihugu mu nteko rusange ngo ibitorere
urakoze Jeffrey umushikanje wa mbere w'igihugu ca Irani Zavad Zatif yagiranye ibiganiro n'abakuru mu rwi barwanyi wa Taliban mu ntumbero yo kurangiza yo kurondera inzira ibiganiro mu kurangiza ikibazo kibashamiranije na leta ya Afghanistan inkuru nayo nyene tushikirizwa na Jeffrey Mutagoma minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran zavad zarif yakiriye abakuru b'umutwe w'abarwanyi b'abataliban bo muri afghanistan baganira ku buryo bwo kurangiza intambara muri icyo gihugu binyuze mu mishyikirano umuvugizi w'abataliban yavuze ko mula abdul ghani baradar wungirije umukuru w'uwo mutwe akaba n'umukuru w'ibiro byawo muri qatar ari we wari uyoboye intumwa z'abataliban muri iyo nama iyi ni inshuro ya kabiri abakuru b'abataliban bagiye i Tehran kuva imishyikirano bari bahuriyemo na leta zunze ubumwe za amerika bamazemo umwaka ipfubye mu kwezi kwa cyenda gutangira ibi biganiro bibaye mu gihe ikigo gishinzwe iperereza ku by'umutekano wa amerika us defense intelligence agency kivuze ko iran ikomeje gutanga inkunga ya gisirikare ku mutwe w'abatalibani mu rwego rwo gushakisha uko washington itagira ijambo muri afghanistan itangazamakuru rya leta muri Iran kuri uyu wa gatatu ryatangaje ko mu mishyikirano Zarif yagiranye n'abo bashyitsi be yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bihuriweho n'abanyafganistan bigamije gushyiraho ubutegetsi buhuriweho na bose Frederick
urakoze jeffrey tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatanguriye mu burundi aho abasirikare cumi n'umunani baguye mu gitero co muri komine mabayi aribo bamaze gufubwa kuva mu minsi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igisirikare nta bitigiri by'abasirikare baguye muri ico gitero kiratangaza ariko mu mihango yo gufuba cemereye imiryango ko kizo iguma kizo iguma hafi kugira ngo kifashe uko gishoboye kose naho leta y'u Burundi n'igisirikare batararangiza batagiriza cyane ingabo z'u Rwanda bakavuga ko bateye bavuye mu Rwanda bagaca basubirayo amwe mu mashirahamwe yigenga yegereye ubutegetsi bwa Gitega yemeza ko abasirikare b'u Rwanda aribo bakoze igitero c'imabayi ijwi ry'Amerika ribarondeye ariko nta byemezo vy'amatohoza bavuga ko bakoze berekanye ni inkuru ya Eloge Wikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu ca Kenya
aha hari mwikambi ya DCA icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hariko hasezerwa irya nyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cabereye mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi imiryango n'abaserukira ibiro bikuru vya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera akarangamutima k'ibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda turazenguruka umutima yabashyizemo wo kwitangira abandi murazi ko yesu yapfuye kugira ngo isi ironke amahoro ntabwo amaboko kugusaba ngo yegeranye abana b'imana bashubashije mu gicumuro umusirikare mu mirimo yiwe ya minsi yose nawe atanga ubuzima bwiwe kugira ngo abarundi baronke amahoro reka ndetse n'abarundi gusa abanyamahanga murazi ko batuzaza kugarukana umutekano w'igihugu n'intambara agahita asigura bene wabo abaza n'abatazi reka mbere n'abatamukunda nyine tugatwayireke inyuma y'iminsi itandatu habaye igitero cy'imabayi amwe mu mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayashyigikiye ubutegetsi bwa gitega yatoye icyo yise amatohoza yakoze kuri icyo gitero yabirije igisirikare cy'u rwanda kuba ari cyo cyateye ingabo z'u burundi jean hakizimana arongoye ishyirahamwe forikoni efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama niwe yasomye itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye nyuma yo kumva ko mu gihe cya cumi na gatandatu cy'uwa cumi n'indwi ukwezi kw'icumi na mirongo ibiri na cumi n'icyenda habaye igitero mu ntara ya kibitoke muri komine mabaye neza na neza mu kibira amashyirahamwe atabegamiye mu bya politiki yo mu burundi yacibwa nyine ashika ku rubuga maze arakora abatoza ataho yegamiye mu nkuru zaguye eh, ku rubuga eh, ayo mashyirahamwe yaramenye ko ico gitero cakozwe n'abasoda b'u rwanda baje bava mu rwanda mbere y'ibitero byiheze bakaba baciye basubira mu rwanda ijwi rya amerika rimubajije ko aya matohoza yakozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u burundi kitigeze gishyira mu majwi ingabo z'u rwanda naho cemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u rwanda hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashitseko ntibibuza umushikirizamanza wa repubulika kugira yiwe kugeza ubu yamushyikiza manza mukuru wa Republika canke mu ntara ya Cibitoke yabereyemo igitero nta numwe arashira habona amatohoza akozwe kuri ico umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushinganganje bwo kwivuna abansi mu mushuhira yatangaje kuri radio na televiziyo z'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze mu kiganiro cihariye yahaye mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yakorera i Kigali kuwa 19 ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'amabaye kibaye Lieutenant Colonel Nosamu Nyengango avugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare c'ico gihugu atasano na rito yagifitaniye n'ivyabereye mu kibira ca Mabayi yavuze ko bene ivyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira ya diplomasi mu kubimenyesha ariko ko urwego avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo igisirikare cy'u Burundi nta bitigiriza ingabo zaco zaguye muri ico gitero kiratangaza co kimwe n'abansi coba carishe canke carafashe mpiri mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi heze ku wa mbere n'uwa kabiri w'iyindwi ijwi rya amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi ku munsi abasirikare batandatu baguye imabayi eroje buri kaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge mu rwanda ubuyobozi bw'umujyi wa kigali butangaza ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umujyi wa kigali uzoba ufise igishushanyo mbonera gishasha ni inkuru ya sunita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda
mu bishya biri muri iki gishushanyo mbonera kigiye gusohoka harimo inyito nshyashya zitabagaho mu cyari kiriho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hagaragaramo ikomatanyabikorwa ku mikoreshereze y'ubutaka ritari ririho mu myaka ishize ubuyobozi bw'umujyi wa kigali busobanura ko umuntu ufite ubutaka yemerewe kuba mu kibanza kimwe yakubakamo inzu y'ubucuruzi ikaba yanaturwamo mu kindi gice ikindi cyavuzwe n'umujyi wa kigali cyaje muri aya mavugurura ni uko imiryango itishoboye ishobora guhabwa uburenganzira bwo kubaka mu byiciro ukaba wabanza kubaka icyumba kimwe ukagenda wongeraho buhoro buhoro gusa nturenge ibyo wemerewe kubaka bwana rukundo benone ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera avuga ko mu gishushanyo gishya hazaba harimo ibyiciro byose bigaragaza icyo ubutaka buzakorerwamo ahazaba hari inyubako zitinda inyubako z'ubucuruzi inyubako zo guturamo ndetse n'ahagenewe ibishanga bamwe mu baturage batuye umujyi wa kigali ariko mu duce ducucitse twitwa utujagari baribaza niba batazasenyerwa igishushanyo mbonera cya mbere cyerekaga abantu bose yuko hariho amazu yabo hariho towa ese igishushanyo mbonera cya kabiri cyatesheje agaciro ziriya towa ku buryo umuntu yajya ku kuguza muri banki bakamuha amafaranga mbere wajya kujyayo wajya kuguza amafaranga bakakwereka yuko inzu iri muri towe hari igihe ahanini mutanga icyangombwa kijyanye no gusana ugasanga umuntu bamuhaye gusana niba asana inkuta ebyiri ugasanga inzu yose yarashize yajya gusana ebyiri ebyiri zisigaye zikagwa bigatuma aza kubikora yihishe bikitwa akajagari bimworoshya uburyo bwo kuvugurura bene ni urukundo ushinzwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera abo ko nta muturage n'umwe uzimurwa kubera igishushanyo mbonera ahubwo bazerekwa uko bazavugurura abantu batuye mu kajagari ntabwo ari byo ko bazimurwa igishushanyo mbonera ahubwo kizashyiraho uburyo bufatika bwo kugira ngo utwo tujagari tugende tuvugururwa gahoro gahoro hanyuma abantu bagende bahabwa ibyangombwa byo kuvugurura no gusana amazu ari muri utwo tujagari kubera yuko bari we noneho babonye imihanda igera ku butaka bwabo birashoboka yuko hari abantu bashobora kwimurwa igihe ubuzima bwabo bigaragaye ko bwaba buri mu kaga bitewe n'ahantu batuye mu baturiye icyaro kugeza ubu babujijwe kubaka bo basaba umujyi wa kigali kubagezaho icyo gishushanyo mbonera ku buryo bwihuse nabo bakamenya icyerekezo cyabo aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka icyo twifuza ni uko kiza vuba kikadufasha gutura dutekanye umuntu wari umenyereye kuba yihingira akagira ati akagira ibyo yejeje cyane cyane nko ku rutoki yabaga afite nko mu ntanzi z'urugo urumva ko ari ikibazo ariko bizamenyerwa tubwire umugabo ufite umwana w'umusore agiye kurongora urashaka umwubakira umuhaye igipande ku isambu yawe bigenda gutya ubu ngubu yajyaga nko mu gikoni gusa ntabwo kubaka hakurya byemewe mu murenge wa gikomero hariya turi abantu baho nta bushobozi bafite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye nyambona igishushanyo mbonera kiramutse kibonetse bigaragara ko byibura n'urubyiruko rwacu rwashobora kubaka ni ibibazo kubera ko urubyiruko ubu rwose rurahobora icyo aremera akagenda wenda niba ashatse kurushinga akajya ku mu- ahantu h'udusantere turi agakodesha akazi k'icyumba hariya barimo mu gihe igishushanyo mbonera kitaratangira gushyirwa mu bikorwa abaturage bakunze kugaragaza ko bafite impungenge zo kuzimurwa aho batuye kubera ko badashoboye kugira ubushobozi bwo kubaka ibyo umujyi wa kigali ukeneye rukundo avuga ko abantu b'amikoro make nabo batekerejweho muri iki gishushanyo kuko nabo kibaha uburenganzira bwo gukora ibiri mu bushobozi bwabo hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gushyira gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera ubwa mbere ni ukubaka mu byiciro bya bindi navugaga ubwa kabiri ushobora kwifatanya n'abaturanyi bawe ukaba mwakubaka umushinga umwe ushobora kuba watanga ubutaka hanyuma ufite ubushobozi akabwubaka hanyuma akaguhamo igice kimwe wenda n'umuryango cyangwa se niba ari ubucuruzi akaguhamo esipasi yo gucururizamo ushobora kuba wagurisha igice kimwe cy'ubutaka bwawe igihe ubutaka bwawe ari bunini hanyuma ukubaka ikindi gisigaye ubu bwose ni uburyo bushoboka bw'uburyo bw'uko washobora eh, gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera bitabaye ngombwa ko wimuka keretse igihe bigaragaye yuko eh, wowe ushaka kwimuka ku bushake bwawe kubera yuko ibiteganyijwe aho hantu wumva atari byo biri muri gahunda zawe icyo gihe ushobora kugurisha ubutaka noneho ubuyobozi bw'umujyi wa kigali butangaza ko igishushanyo mbonera kivuguruwe giteganya gushyirwa hanze mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma yo kugitegura iki gishushanyo mbonera kije gusimbura icyariho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kicyagaragazaga ko gutura mu mujyi wa kigali byasabaga ubushobozi butabonwa na benshi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indwara ya sida n'umugira witera birabandanya kuba ikibazo gikomeye giteye umutima uhagaze abashinzwe ubuzima bw'abanyagihugu bato bato cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere nk'uko OMS bitangaza mu miliyoni mirongo itatu n'indwi n'ibihumbi amajana icyenda by'abantu bagendana umugira wa sida mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mirongo irindwi n'icyenda ku ijana barapimwe mirongo itandatu na babiri ku ijana nabo bahabwa imiti mu kiganiro muri sanga mu mwanya uheze umugenzi wacu Eugene Mukankusi yagarutse kuri ico kibazo c'ingwara ya sida na madame Sangwayire Beata umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe gukumira ubwandusha bw'umugera wa sida mu Rwanda
nk'uko bivuze sida iracyari ikibazo ku isi hose gahunda zo kurwanya sida hari gahunda igihugu kiba gifiteho nk'intego ariko n'izo ntego ziba ziri nko ku isi yose ariko n'u rwanda hari gahunda twafashe nk'i- nk'intego dutanga serivisi zo kwipimisha virusi itera sida ku buntu tugatanga imiti ku buntu tugakurikirana abantu mu buryo butandukanye kugira ngo turebe neza ko imiti bafata ibagirira akamaro hari ubushakashatsi dukora mu gihugu kugira ngo turebe imibare koko gahunda turiho ko igenda imibare izamuka E, nk'uko babivuze rero dufite intego twihaye icyo bita mirongo cyenda eshatu bishatse kuvuga ko mirongo cyenda ya mbere ari uko abanyarwanda bose bafite virusi itera sida bagomba kuba bazi uko bahagaze bapimwe muri ibihumbi bibiri na makumyabiri tukagira mirongo cyenda ya kabiri ivuga ko abapimwe bafite virusi itera sida bagomba mirongo cyenda ku ijana nabo bagomba kuba bashyizwe ku miti muri abashyizwe ku miti nabo nibura mirongo cyenda ku ijana bakaba bagize icyo bita sharije virale cyangwa umubare wa virusi mu maraso utagaragaramo igihugu rero cyacu gihagaze gite ubushakashatsi duherutse gukora mu mwaka ushize eh, kuri virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bita arafiya imibare yatugaragarije ko mirongo cyenda ya mbere abanyarwanda bafite virusi itera sida bazi uko bahagaze tugeze kuri mirongo inani na kane ku ijana muri abo bazi uko bahagaze mirongo cyenda ya kabiri twarayigejejeho turanayirenza turi kuri mirongo cyenda na karindwi ku ijana n'ibice bitanu mirongo icyenda ya gatatu nayo twayigezeho nayo ni mirongo icyenda ku ijana ibi rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko imirongo icyenda ya mbere kuba tutarayuzuza si uko serivisi zo kwipimisha ku buntu zidahari ahubwo turacyafite ibyiciro by'abantu batitabira serivisi zo kwipimisha ariko nabyo bifite ingamba wenda tuza kuganiraho birambuye mirongo icyenda ya kabiri n'iya gatatu twabigezeho ariko nabyo ntabwo bivuga ko twakwirara ahubwo hano niho tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tudasubira inyuma ahubwo tunazamuke tube twagera no kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana cyangwa n'ijana ku ijana yego none iyi muri iyi mirongo cyenda ya mbere uravuga abapimwe ko hari n'abantu badakunze kubyitabira ni izihe mpamvu mwaba mwaramenye zaba zituma batitabira kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze
nk'uko imibare ibigaragaza ubushakashatsi dukora tubukora ku byiciro byose by'abanyarwanda hari ku myaka hari tugendeye ku gitsina tugendeye ku turere mu gihugu imibare yatugaragarije kugira ngo tumenye n'impamvu tubanza no kumenya ni ikihe cyiciro cy'abanyarwanda kititabira kwipimisha imibare yatweretse ko icyiciro kitipimisha ari mu mibare igaragaza icyiciro cy'abagabo ko aribo batitabira kwipimisha ariko tukagira n'icyiciro cy'urubyiruko narwo rutipimisha tukagira nanone n'icyiciro cy'abo twita kipopulesheni cyangwa se abantu bagifite ibyago byinshi byo kuba bafite virusi itera sida aribo twavuga harimo nk'abakora umwuga w'uburaya cyangwa se nk'abatinganyi impamvu rero zo kutitabira si ikindi hari icya mbere hari abantu bihaye nk'akato muri bo bakumva najya kwipimisha ahantu bari mu bumenyi bari bumenye impamvu tukagira n'ibyiciro by'abantu navuga ngo batagira umwanya iyo mvuga nk'urubyiruko tugira urubyiruko rushobora kuba rwirirwa ku ishuri nimugoroba se akaba yifite akandi kantu yakora ugasanga abo bantu nabo ntibabona umwanya wo kwitabira ariko nk'uko nakubwiye abo bose dufite uburyo gahunda nshyashya turi kuzishyiraho kugira ngo turebe uburyo twabagezaho serivisi tuborohereje dukurikije ubuzima babamo bwa buri munsi cyangwa se dukurikije n'uwo muntu uba ufite imyumvire ituma ategera aho serivisi ziri
aha muvuga ko abagabo aribo badakunze kwitabira ziriya serivisi cyangwa se urubyiruko ndabona tuvuge nk'abagore abagore bishobora kuba biborohera kwipimisha kubera ko bafite na gahunda nyinshi z'ubuzima baba bajyamo bagakangurwa cyane ahari kurusha abandi urebye nk'umugore agiye kubyara cyangwa se igihe atwite bashobora kumupima igihe agiye gukingiza umwana cyangwa se kumuvuza ashobora kubona amakuru cyangwa se inama z'abaganga zituma ashobora gukangukira kujya kwipimisha nk'aba tuvuge b'abagabo hari aho wari uvuze uti bashobora kwiheza bagatinya ko babamenya umuntu yamenya ko yanduye nta kuntu yajya kwipimisha nko mu kindi kigo cyangwa se ibitaro ahantu batamuzi bigatuma nawe yumva yenda atekanye
nk'uko bivuze dufite gahunda zo kugeza ku banyarwanda nka gahunda yo kwita ku bagore batwite ubundi tugira gahunda y'uko umugore utwite igihe aje kwisuzumisha bibaye byiza azana n'uwo bashakanye ariko nk'uko nakubwiye impamvu zituma ataza kwipimisha akenshi ni nko kubura umwanya igihe umugore aje kwisuzumisha ugasanga umugabo yagiye mu yindi mirimo ifasha umuryango itunga umuryango ntiyitabire iyo serivisi kubaho yajya hose yakwipima twe yaba ari amahirwe ariko si impamvu zo kuvuga cyane ngo baramuzi ahubwo biterwa na bwa buzima bwa buri munsi yumva atahagarika icyo akora ngo ajye kwa muganga kwipimisha yumva ntacyo arwaye yumva ntahababara
yewe ikibazo nashaka kumubaza ibintu zabyo byo kwishyura benshi ntabwo basanzwe bajya kubikora cyane cyane nk'uko yabagarukaho abagabo n'abasore cyangwa urubyiruko ese ababa bafite ababa bafite ubundi buryo bworoshye uburyo umuntu yakwipimisha bitamugoye uburyo umuntu atabanza kujya ku karo kugira ngo nimba agiye kwa muganga cyangwa nimba uburyo nk'umuntu yajya muri farumasi akagura nk'ako kantu k'ako gakoresho ikindi ni nk'ubuhe bukangurambaga kera mu myaka yashize wasanga hari nk'ibintu by'amakarabu ya antisida ibintu nk'ibi ariko ubu ngubu byaradose ni izihe ngamba noneho baba bafite arakoze eric ku bibazo byiza abajije nk'uko nababwiye aba ibyiciro bitipimisha hari uburyo bwinshi buteganijwe bunahari bwaranatangiye kugira ngo tuborohereze Eh, navugamo nk'uburyo bwo kwipima virusi itera sida icyo twita serufu testing twagitangije mu gihugu kuva bibiri na cumi na gatandatu ni agakoresho umuntu ashobora kugura muri farumasi bakamwereka uko gakora yataha akipima mu rugo cyangwa se ahandi hose yumva yisanzuye bakamusobanurira n'ibisubizo bishobora kuvamo bakamusobanurira n'icyo ari bukore nyuma yo kubona ibisubizo ni agakoresho koroshye buri muntu wese ashobora kugakoresha bamweretse uko gakora hanyuma eh, akamenya uko ahagaze hanyuma agafata ingamba ni agakoresho kadasaba gukoresha wijombye ushyira ku maraso gakoreshwa ku ishinya iyo ugiye kukagura bakwereka uburyo bwose gakoreshwamo ako rero dutekereza ko bya byiciro by'abantu babura umwanya ako kantu bamenye ko gahari aho kaboneka isaha iyo yose yaca muri farumasi akakagura bakamwereka akajya kwipima ubwo ni uburyo bumwe Eh, ubundi buryo nanone navuga ni twatangije nabwo tumaze nk'umwaka bwaratangijwe mu mavuriro yacu ni uburyo twita index na partner notification biragoye kubisobanura mu- mu rurimi rwacu gerageza.
bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko hari wa muntu twapimye tugasanga afite virusi itera sida cyangwa se na wa muntu usanzwe ufata imiti gahunda uko ikorwa rero ikorwa kuganiriza wa muntu tukamusaba abantu bakoranye imibonano mpuzabitsina mu ibanga tukumvikana uburyo tubashaka tukabazana nabo tukabapima Eh, abo dusanze harimo nanone ufite virusi itera sida nawe tukongera tukamuganiriza akatubwira abo bantu Eh, uburyo bwiza nabwo bukorwa mu ibanga butuma nabo ba bantu bicaye mu rugo bicaye muri sosiyete yacu baratinye cyangwa batarafata icyemezo iyo tubagezeho birabafasha usa nk'aho umukanguye umukorewe ubukangurambaga yakwibuka koko ko hari urugendo yanyuzemo rutari rwiza agafata icyemezo ubwo buryo bwa index nanone budufasha gupima umuryango iyo umuntu mu muryango afite iyo virusi itera sida tuboneraho kumuganiriza tukamu- tugafatanya uburyo twapima uwo bashakanye bikadufasha no gupima abana babo ni ukuvuga rero ngo hari wa muntu uba wicaye mu rugo yananiwe gufata icyemezo arabikorera ubuzima bwe neza ariko iyo abonye uwo muntu umugeraho akamuganiriza akamuha ubundi bumenyi akamusobanurira nabyo ni umubare ni uburyo bwo kuzamura wa mubare wo kuzana ba bantu batafashe icyemezo ngo baze kwipimisha ubwo rero nibwo buryo navuga bushyashya bwo kugira ngo tugere kuri ba bantu batitabira kandi tubona hari ibyiciro biri gufasha cyane kuko nabyo tubifitiye umubare mu bantu twa- duham- tuzana muri ubwo buryo biragaragara imibare ko abantu ba- bari bicaye mu rugo batifata icyemezo imibare iri kuzamuka aribo dusanga cyane mu cyiciro cy'urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine Mhm. urwo rubyiruko rwagiraga n'amaturebe antisida aravuga ati ntabwo bigikorwa
Eh, nibyo nagira ngo nabyo musubizeho ubukangurambaga ntabwo bwahagaze ubukangurambaga burahari amakurebe arahari y'urubyiruko Eh, dufite amasantere de jene kuri buri karere k'igihugu Eh, agira inyigisho kuri virusi itera sida inyigisho ku buzima bw'imyororokere dufite ubukangurambaga mu buryo butandukanye hari ibiganiro dutanga ku maradiyo nk'ibi turimo hari ku mateleviziyo hari inyigisho mu, mu- mu bigo by'amashuri muri za kaminuza ku buryo eh, hari ubu impapuro ibi amamesaje dutanga ku ba- ku bayashaka hari n'amasosiyasiyo y'urubyiruko hari amasosiyasiyo y'abakuru abagore abagabo ni ukuvuga ngo ubukangurambaga ntibwarorereye eric ashobora kuba hari ubundi buryo wenda azi ahari bwa kera bwa mase iki ariko twahinduye sitarateji y'ubukangurambaga kuko dufite ubu ne- na tekinoloji dufite uburyo bwo kwigisha abantu bitari ibya kera hari ibiba biri kuri za interineti hari ubumenyi ushobora kujya ukavuga uti ngiye kuri webusayiti minisiteri y'ubuzima rbc ndahasanga amakuru runaka ni ukuvuga ngo rero ubukangurambaga natwe bugenda butera imbere dukurikije icyerekezo cy'igihugu
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye amakuru turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese